iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu itariki umunani z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio indwi washington dc muri kumwe na oriane itangishaka ni ku munsi wa gatatu ni muri cya kiganiro murisanga mumenyereye kumva buri munsi saa kumi kugeza saa kumi n'imwe umunsi wa gatatu rero tuganira ku magara y'abantu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bufatanyije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu oms bwasohoye itangazo kuri uyu wa mbere buvuga ko bugiye kongera ingufu zo gukinga ikiza ca ebola ni nyuma yaho bigaragaye ko ico kiza kigeramiye uturere two muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo turi ku birometero amajana ane vyonyene uvuye ku mupaka n'uburundi mu kiganiro muri sanga c'uyu munsi twatumiye ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu burundi twihweze bimwe mu biriko birakogwa kugira ico kiza ntigishike mu gihugu c'uburundi ubutaha tuzogerageza gutumira n'abo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu rwanda naho nyine twihweze ibiriko birakogwa muri ico gihugu nk'uko bisanzwe rero mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro mu kiganiro c'uyu munsi nimero ni ya yindi nyene rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe turayisubiramwo mugume ku maradiyo yanyu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
je ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika ni cya kiganiro muri isanga uno munsi tuganira ku magara y'abantu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu burundi bufatikanyije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu oms bwasohoye itangazo kuri uyu wa mbere buvuga ko bugiye kongereza ingufu zo gukinga ikiza ca ebola ni nyuma yaho bigaragaye ko ico kiza kigeramiye uturere two muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku birometero amajana ane uvuye ku mupaka w'igihugu c'uburundi twumve inkuru mugenzi wacu diane ndonse yadushikirije ku munsi wa mbere iryo tangazo risohotse
inyuma yaho ikiza c'ingwara ya ebola gicureshe mu ntara ya equateur iri mu gihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo iri ku birometero ibihumbi bibiri vy'igihugu c'uburundi userukira ishami rya onu ryita amagara y'abantu kw'isi oms muganga wa arter kazadi murongo amenyesha ko muri kino gihe ico kiza kibangamiye akarere k'ubuvuzi kamabarako kari mu ntara ya kivu y'uburaruko neza na neza hagati y'intara ya kivu n'iya ituri niho ebola iriko irasasika inganda ku birometero amajana ane y'igihugu c'uburundi waserukira ishyirahamwe oms avuga ko kugera itariki zine z'uku kwezi mu bantu mirongo irindwi na batandatu bakekwa kuba bafise ico kiza mirongo itatu na batatu kimaze guhitana ubuzima bwabo cumi na batatu nabo akaba aribo bamaze kugaragara ko ibimenyetso vyaco ku bw'ivyo muganga tadendi kumana aramutswa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu avuga ko bagiye kongereza inguvu mu gushiraho uburyo bwo gukinga ico kiza ca ebola kugira ngo nticinjire mu gihugu iyo ntara irimo ebola ubu uye nuvuga ko iri ku birometero bitarenga amajana ane uvuye aha mu burundi nk'uko twari twababwiye kiza ca ebola cari cateye muri ekwater hari novuga ku birometero birenga ibihumbi bibiri uvuye ngaha mu burundi tumvikana rero yuko dutegerezwa gufata ingingo novuga zirengeye izo twari twafashe kugira ngo dukingira bene gihugu hagati y'igihugu c'uburundi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ivugwamwo ikiza c'ingwara ya ebola uruja n'uruza rw'abantu ni runini bagenzwa n'imvo zitandukanye harimwo n'abakora urudandazwa ico bikoze umushikiranganji tadendikumana avuga ko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu itazohagarara ahubwo ko abazinjira mu gihugu bazobanza gupimwa ko ata bimenyetso vy'ikiza bafise harashizweho ibikoresho novuga ku mipaka duhana n'igihugu cya Kongo aho eh, hariho nuvuga ubwinjiro cumi na kamwe aho twashyizeho abaganga n'ibikoresho kugira ngo bagume bapima na cyane cyane gupima ubushuhe ku benegihugu bava muri Kongo binjira mu Burundi kandi twarasanuye ikigo aha mu Rukaramu kugira ngo hagize wikoroka kw'iyo ndwara duheze tumwakire hanyuma tumuvure dukurikije amategeko duhabwa na OMS kuko ibi bihugu byo muri aka karere birafise ingingo bikurikiza kugira ngo turabe neza yuko twokwigira bene gihugu n'uramutse dusanzwe yuko afise iyo ndwara tumwiteho kandi tumuvure iruhande y'abantu binjirira ku mipaka iriko abaganga bapima ko atabimenyetso vya ebola hari n'abinjira baciye mu nzira z'ibinywabi nabo nyene ubushikiranganji bw'amagara y'abantu busaba ko nyene kubakira yobimenyesha hakiri kare kugira ngo nabone babanze gusuzumwa aha rero muganga walter kazadi murongo aserukira igisata oms mu burundi asaba ko uburyo bwo gukinga bwoshigwa mu ngiro na cane cane ko hari uburyo bwashizweho kugira ngo bushigikire bisabwe ko ivyo bikorwa vyogwizwa ahantu hose no mu mice yose na cane cane ku burere bw'ubwinjiriro inyigisho zikagwizwa ku bantu baba mu turere two ku mipaka hakoreshejwe amaradiyo canke hakoreshejwe ubundi buryo bwose bwo gutanga amakuru ku buryo hagize uwikekwa amenyekane hakiri kare cane cane abanyagihugu bakamenya ivy'ico kiza gutyo bashobore kucikingira kuva ikiza c'ingwara ya ebola kimenyekanye mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu ntara ya equateur iri muri iki gihugu nyene ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo ingingo zimwe zimwe zarafashwe mu ntumbero yo gukinga muri kino gihe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buvuga ko n'imiti ihari mu gihe habonetse umugwayi ariko rero tumenyeshe ko kugeza ubu ata muntu n'umwe araboneka ko agwaye ebola mu burundi nubwo ico kiza gikunze kwibonekeza muri ico gihugu kibanyi ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibujumbura diane donse ijwi rya amerika urakoze cyane diane ndonse kuri iyo nkuru waduteguriye ejo kuwa kabiri rero abantu icenda baramenyekanye ko bishwe na ebola kuva ico kiza congeye kwiyadukiza muri congo muri uku kwezi k'umunani ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu muri ico gihugu ibiharuro vya mbere vyari vyashikirijwe n'abategetsi vyarindwi babiri biyongereyeko inyuma bose mu ntara ya beni mu buraruko bw'intara ya kivu umushikiranganji w'amagara y'abantu muri icyo gihugu rero ejo kuwa kabiri niho yatangaza ko abantu mirongo ine na batatu aribo bagaragaje ibimenyetso bya ebola abandi mirongo ine na batandatu bariko baragirwa ko amatohoza rero mu kiganiro cy'uyu munsi twatumiye umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu mu burundi muganga tade ndikumana yarageze kutubwira bimwe mu biriko birakorwa nk'uko mwamwumvise mu nkuru kugira ngo icyo kiza ntikinjire mu gihugu cy'u burundi kaze minisitiri tade ndikumana ku ijwi ry'amerika
mahoro murakoze kudutumira umuganga ribaye irya mbere tubatumiye mu kiganiro muri sanga kuva mugiye mu mabanga mashasha tubanze tubakeze mu mabanga mashasha mwatanguye twongera tubashimira cyane ku biganiro byinshi mwagiye murashikiriza hano ku iradiyo ijwi rya amerika musobanurira bene gihugu ibibazo bitandukanye byerekeye amagara yabo
murakoze
minisitiri kandi musanzwe muri umuganga reka duhere ku kibazo cyerekeye indwara ya ebola iyo ariyo muri rusange ku banyagihugu barayumva ariko ntibayitegera neza indwara ya ebola iteye ite
murakoze indwara ya ebola ni indwara yandukira yandukira cyane ahanini rero kuva abashakashatsi bayitoye basanze ahanini iva mu bikoko ibikoko ni uvuga cyane cyane bifite novuga mu bintu bita ibibigize bifite isano n'ibisanzwe bikoze umubiri w'umuntu ibyo bikoko ahanini usanga ari nk'inguge canke ubuhungarema n'ibindi aho rero bugashika ugasanga ibyo bikoko bisanzwe bifite uwo mugera birashobora gupfa canke bajyanye ni kuko ariko barabihiga ahantu hari amashamba manini manini kigapfa cyifirikije hanyuma ugasanga nk'abenegihugu bashoboye gukora kuri icyo gikoko kumubwira ati baronse icyo bashobora gufungura ugasanga rero niho iciye ijya mu bantu maze gufata rero umuntu iribika mu mubiri hanyuma agaca atangura kugira ibimenyetso ubwa mbere ibimenyetso biba bimeze nka bijya by'izindi ndwara indwara tubona nka malariya aho umuntu agira ubushuhe agasusumira agatica intege hanyuma reka mbere agashobora no gutangura ibimenyetso byo gucibwamo aho rero niho bibandanije yatangura kuva amaraso ahantu ava mu mubiri aho rero muri ibyo ayo navuga amaraso canke ayandi ibindi ayandi icyo bita marikide biologike aba arimo iyo migera myinshi hanyuma umuntu akoze kuri uwo muntu afise i- iyo i- i- migera y'ingwara ya ebola nawe akaca yandura nicyo gituma mu buhinga bwo gupima mubona haje n'ivyuma novuga bituma ushobora gupima ubushuhe bw'umuntu utamukozeko Mhm.
ko muri rusange abantu mu gupima ubushuhe bakoresha nka termometero Mhm.
mugabo hariho utundi twuma bita termoflash ushobora gufata ubushuhe bw'umuntu ku metero zitatu zine Mm.
kugira ngo babonye hari ibimenyetso rero baca bambara imyambaro yabigenewe kugira ngo ntihagire ngo uwo muntu w'umuganga cyangwa uwundi ariko arafasha ntiyandure Mhm, mhm. murakoze cyane Ah, nk'uko bavuze ibimenyetso ni ubushuhe n'amaraso ah, ku- bikaba ari byo benshi bariko barakorera ko kugira ngo bapime ah, baba bagwaye iyo ndwara Eh, tuvugana ejo mwari muri mu bikorwa mu ntara nk'ihenze ya kirundo canke mu buraruko bw'igihugu mwari mugiye mu bikorwa Yakibitoki, intara ya Cibitoke.
mu ntara ya cibitoke mwotubwire ko ibiko- ibikorwa vyifashe muri muri ako karere abanyagihugu muri ako karere bameze bate ibikorwa vyo gukinga biriko bigenda bite
Aha mu burundi nk'uko twabishikirije cyo kimwe n'ibindi bihugu byegereye eh, igihugu cya kongo twarashyizeho eh, ingingo aho abenegihugu bava mu gihugu cya kongo eh, tubapima imbere y'uko binjira mu gihugu kuri ubwo rero twashyizeho novuga aho abenegihugu binjirira hashika eh, eh, amaposite danse cumi n'abiri ayo rero akaba ava kuva ku ruhwa bavuga ko mu ntara ya Cibitoke twashizeho poste ya frontiere yo kuruhwa hariho ahandi hari iki- ikivuko twabonye bita mparambo hamwe no kwibarabara rya gatandatu mu- muri buganda hanyuma aha muri bujumbura eh, bita bujumbura rirare hariho eh, aho icyambu c'ivugizo mu gatumba no mu kabezi Mhm.
hanyuma mu gisagara cya bujumbura hariho no- muri kuri aeroport international y'i bujumbura ikigo c'indege hajya no ku kivuko Mhm.
hanyuma ko tuguma tumanuka uko duhanuriwe n'igihugu cya kongo mu rumonge hariho eh, icyambu cy'igitaza n'imagara hamwe n'icyambu cyo mu rumonge hanyuma muri nyanzarake hariho kabomba na rusoro Mhm.
aho rero twarashyizeho abaganga bafite ibikoresho bakora eh, kugira ngo umwenegihugu yi- avuye muri kongo yinjiye imbere y'uko avugana n'abajejwe imbibe abajejwe umutekano cyangwa bajya bo muri obere babanza kumupima bakabona y'uko ata bushuhe afise bibonetse nabo bakaba bafite ubwo bushuhe icyo gihe twatekanije aho tubashyira hanyuma baca tu- tubagumiza ngaho abaganga babinonoseye bagaheza bagasuzuma mbega ubwo bushuhe bwavuye ku- kuki Mhm.
mbega hari ikindi kimenyetso kiba kitwereka yuko ari indwara ya ebola Mhm.
biri uko rero abo baganga haba hose habaniha gaca imujana aho twateguye uwo twikeka ko iyo ndwara ashobora kuvurirwa gukurikiranirwa naho ni mu rukaramu ari ikigo gihari ibyo tubikora kugira ngo ntihagire eh, ntihagire umwenegihugu cyangwa uyundi asanzwe ariko arakora akazi ka leta yoja hamwe n'uwo muntu twikeka ko iyo ndwara ya ebola Mhm.
bityo ngaho rero duca dufata tuga- hakaba hari ababinonosoye gufata ibipimo aha mu burundi ntiturashobora kuronka laboratoire ibipima mugabo turafise izindi laboratoire oms yemeje ko zibishoboye hariyo mu buganda no muri kenya Mhm.
tugaca rero turungika ivyo bipimo twabishize iyo bita tripambarage hariho ubuhinga buzwi mpuzamakungu hanyuma bageza baturabira yuko by'ukuri ari ebola canke atari ico twomesha ni uko gushika ubu aho twaciye abenegihugu bose baraba binjira mu burundi barabapima kandi hano turabona yuko afite ikimenyetso Mhm. Eh, nk'uko mubivuze eh, murabapima bashitse ku mbibe kuri izo poste d'entre aho hashika kuri cumi na habiri mumaze kwitegurira kwakira abantu kugira ngo bapime Eh, none ico abantu bokwitega abanyagihugu bokwitega kubona ku mipaka kugira ngo basuzumwe ni ibikoresho ni nk'ibihe mukoresha mwavuze thermoflash eh, ni, ni ibikoresho bimeze gute abanyagihugu bokwitega kubona bariko barapimwa bacinjira mu gihugu
Eh, ahanini icyo gikoresho gipima ubushuhe umuntu utarinze kumukorako icyo kirakwiye kuko eh, kuri ayo aho binjirira hagira cumi na kabiri mugabo aha navuga yuko hariho n'ayandi masite aha ku kanyaru iyo abita kanyarubwa kanyaruho no kuri gasenyi nemba hamwe na hariya muri kobero muri muyinga kuko twabonye ko hari abenegihugu bashobora kuza n'imodoka bakinjirana hari ikobero bavuye mu uganda aho rero icyo cyuma temusashe kirakwiye kugira ngo umuntu biketse ko iyo bafite icyo kimenyetso ikimenyetso cya mbere ni ubushuhe ubushuhe rero tubonye abufise kuko abamukorako bashobora ngo ati wowe bamurarindiriye ngaho twashyizeho aho barindirira hariho amahema hanyuma hariho abaganga rero babinonosoye baca bamubaza ibindi bibazo byerekeye indwara ya ebola hanyuma icyo gihe abenegihugu baba batekanye kuko uwo muntu ntaheza ngo yinjire mu gihugu bashobora bamugumiza ngaho hanyuma bakaca bakoresheje ubuhinga bize bakaraba bagaca bamupima basanze ari nka malariya baramuvura agahita akabandanya basanze ari iyindi ndwara yaba yatebwa ubushuhe ari iyindi ndwara iyo ari yo yose ko murazi yuko hari indwara nyinshi zitera umuntu ubushuhe icyo gihe baraheza bakamutunza bakamuvura mugabo basanze hariko ibindi bimenyetso bijyanye n'indwara ya ebola icyo gihe rero nicyo hari hose haba niha ikimuzana ikamushyikiriza mu kigo twateguye aho rero hariho abandi baganga b'abadogiteri baca bavuga bati reka dufate ibipimo mu buhinga bwanonosowe tubirungike mu kurindira ashobora kuba afite ubwo bushuhe akaba afite acibwamwo cyangwa akaba adahwa icyo gihe baramuvura ibyo bimenyetso asanzwe afite kuko ahantu hameze ko indwara ya ebola nta muti uhari wayo uvura ujya mugera utera indwara ya ebola cyo gituma barabivuze ko bakoresha nk'incanco nazo zari zisanzwe zihari mugabo ahanini ibimenyetso umurwayi agira ibimenyetso bya ziriya ndwara dusanzwe tubona ni ugucibwamwo ni ukuyogwa ni ugususumira icyo gihe baramuha imiti ijyanye n'ibyo bimenyetso mu kurindira yuko tumenya tuti mbega ni ebola cyangwa izindi icyiza ngaha ni uko adaheza ngo ajye hamwe n'abandi benegihugu kuko kugira umuntu yandura ebola ntifatira mu muyaga ifatira ku kungene umuntu nimba yabize indugumba nimba ariko arayogwa nimba ari gucibwamo ibyo bintu bimuvamwo biva mu mubiri ayo by'amazi ava mu mubiri yaba umukoyo yaba umwanda mukuru ibyo ni byo umuntu abikoze ko acayandura icyo bituma dukinga kugira ngo abenegihugu ntibaje hamwe n'uwo muntu n'ababavura baba bafite umwambaro karuhariwe ku buryo adashobora umubiri we udashobora kujya hamwe n'umubiri w'urwaye cyangwa bitwikika ko iyo ndwara ya ebola
urakoze cyane muganga mbere ndangire gatoya kugira ngo ndabasigure gushika n'igihe bishyitse uwo muntu akitaba imana bamutoye ko iyo ndwara ya ebola naho nyine ntibamufuba kugira bisanzwe hariho utuntu tw'imifuko bamushyiramo kugira ngo n'aho yoba bamaze kumushingura ntihagire iyo migeranti ikwira nk'ahantu kugira ngo abandi bashobore kuyikora ko mbere no mu gufuba nk'uwo muntu baragerageza bakaraba ariko aho bamushize bimwe bita napi feyatike iyo migeranti ishobora gushyira nko mu mazi icyo bita antirimasekiriza mu kirimi cy'igifaransa
murakoze cyane rwose minisitiri nk'uko mubizi kino ni ikiganiro giha ijambo abanyonyabiradi ijwi rya amerika reka twugurure imirongo ya telefone nabo nyine tubaha akaryo duhere ku witwa ndayizeye amahoro neza ndayizeye
amahoro neza nawe urakomeye duhamagaye uri he
ni bujumbura mu burundi duga ku ijambo
yego turiko turumviriza icyo kiza cya ebola ni indwara twumvise ko ikomeye cyane kandi iteye n'ubwoba nacyo gituma twasaba bo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ko boshyishya amatangazo ku iradiyo yerekana ingene twokwikingira bakatubwira ibintu bitari ibyo dushobora gukora kugira twirinde iyo ndwara kuko ngaho bujumbura abantu barafite umuco wo kuramukanya bakoranye ko ahandi nawe tugira mu mabisi amwe bikaboneka ko icyo kiza cyinjiye mu burundi hari impungenge nyinshi cyane ko cyomara abantu bakadusaba abo mu magara abo mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bupfadikanya ibyo mbere twese tu- tubwire hasi rimwe tumenye batumenyeshe iby'icyo kiza yego ingene twocikingira mu- murakoze murakoze cyane nawe ndayizeye tubandanye twanze twakire isaac nawe ku murongo uratwumva halo isaac
yes amahoro neza
eh ni amahoro cyane hano nje ndi hano mu rwanda i kigali Mhm.
Eh, ikiganiro cyanyu uwo mu minisitiri yatugejeho turagishimye Mhm.
ariko iyo ndwara ya ebola ndumva ari indwara itoroshye cyane Mhm.
ariko nyine nanjye icyo navuga ni ugukangurira abo baturanyi bacu b'abarundi ndetse ko nabo bafite amahirwe kuko ndakeka itarahagera naho Mhm.
mu gukurikiza inama nyine uwo munsi yakomeza atu- abagiye atugira ubwo natwe umunsi mwadutumiriye mwavuze ko muzatumira n'umushikiranganji n'umu- na minisitiri w'ubuzima inama wo mu rwanda Eh, tuzogerageza
eh, muzaba mukoze kandi ikiganiro cyanyu turagikunda cyane ndi hano kigali muri gasabo urakoze cyane isaac urakoze cyane Eh, minisitiri tugarutse kuri mwebwe nk'uko abanyagihugu bariko baratangura kubaza ah, mwaragendeye mu karere ka cibitoki abanyagihugu muri ako karere barategera uburemere uburemere bw'iyo ndwara eh, imaze guhitana abantu benshi cyane muri afurika mwasanze abanyagihugu babitegera bate ho bakeneye kumbure izindi nyigisho nyinshi mu banyagihugu Hello, minisitiri Hello?
oui muratwumva kiza cya ebola cyari gisanzwe kiri yego ndabumva Mhm.
mwe muratwumva ego Eh, cyari gisanzwe kiri mu ntara ya ekwatere Mhm.
aha rero mu burundi cyo kumwe no mu bindi bihugu haragiyeho ni uvuga umu- umugambi wihuta w'ingene abenegihugu bokingirwa aho rero harimo ibice novuga eh, nka bine ariko hakabaho n'igice cyo guhimiriza abenegihugu kugira ngo bamenye ingene iyo ndwara yandura kandi n'ingene boyikingira aha icyo nagira nshikirize ni uko nk'uko nabivuze eh, iyo ndwara nk'ubu harya ba- ya- yasubiye kuboneka aha muri norukivu Si- ubushakashatsi aho bugejeje si ya yindi twari twabonye hariya mu burengero bwa kongo Mm.
yumvikana rero ko hashobora kuba hariho eh, ikindi yavuye ko uko iyo sushe bita zayire iye- i- iboneka hariya muri ya mashyamba yo mu buraruko bwa bwa- bwa Go- bwa- bwa kivu Mhm.
aha rero ahanini nk'abenegihugu bo mu burundi icyo akamaro batera ni uko icya mbere bokwirinda kurya ibikoko byifishitse na cyane cyane ibikoko nka birya byo mu ishyamba kuko ushobora gusanga aricyo cyari gifise kibitse iyo migira aha navuze nk'uhungarema aho tubona ngaha i bujumbura hajya ku ntangwa mu ruyenzi aha mu kibira cya kigwena turashobora kubona ahantu hari inanfu i- inguge ugasanga umuntu aragiye hajya babahiga ibikoko ivyo bakavyirinda ikindi eh, ntawubuza abantu kuramukanya aho n'igihe indwara yo- yoboneka ivuye ngaho iwacu nayo ahandi iyo ziva hariya eh, ikiza ca ebola cateye ni uko dufata tuti turakinga aho abenegihugu eh, bo mu gihugu kibanyi ca kongo bashobora kwinjirira abapima mugabo eh, dufatanije n'intwaro hagati mu gihugu hamwe n'ubushikiranganji bw'umutekano eh, twasohoye itangazo aho twerekana neza aho ubwo bu- ayo maposite frontalier cumi n'abiri aho igihugu cya n'ububiwe na kongo c'u Burundi ko dusaba yuko ariho bo aho nyene abenegihugu boca ahandi abajeje intwaro bakadufasha kugira ngo ntihagire abaguma baca ubundi bugira buto buto Mhm.
kugira ngo bahave binjira mu gihugu batasuzumwe ivyo rero o- guhera ejo eh, abanyagihugu bazabimenyesha nayo ahandi twaratekanije inyigisho dufatanyije n'abaremesha kiyago abajeje intwaro bajya bitoreye ku mitumba zigiye kuko gukorwa muri ubure bw'ubuvuzi bwose duhanuriwe na kongo mbere no mu gihugu cose kandi no ku maradiyo hariho inyigisho zanditse mu kirimi- mu rurimi rw'ikirundi Mhm.
zigiye guma zicaho zivuga ziti ebola ni iki itera gute yandura gute aha kindi naco uruhara rw'umuntu novuga ni ukuraba nimba ari ingenzi yinjiye mu gihugu hanyuma bakamenya ati ndafise umubanyi bavuye muri kongo n'aho yatoba yaciye kuri bu ajya amaposite asanzwe azi akaba yahise mu burundi akamumenyesha muri ya nyabune basanzwe bakoreramwo abajeje intwaro n'ubuvuzi kugira ngo bamusuzume hanyuma hariho n'ikindi gikorwa cyoroshye cyane twaba dusaba bene gihugu ni igikorwa gisanzwe cyo kuvuga kiti mbega isuku y'intoki rimeze gute aha tuba tubona bavuga ngo dupinge na za zindi ndwara zifata bivuye icyo bita remaradi domesitare ni ukuvuga iya ndwara zo gucibwamo iminsi yose kamaze tugewe imbere yo gufungura ndakaraba n'amazi n'isabune iyo mvuye ku kazu ka sugumwe ni ukukaraba hajya rero umuntu agize imigenzo myiza y'isuku muri rusange aba ariko arikingira indwara zifatira na cyane cyane mu ruhererekane bavuga ubucafu biciye mu ntoki nayo hano ntawe budakuramukanya ni imigenzo myiza y'ikirundi icyo dukora ni ugukinga kugira ngo mu kubandanya imigenera myiza n'igihugu cya kongo abenegihugu bamenye ati mvuye muri kongo ninjira ngaha ahandi abajeje umutekano bakabereka ati aha ntihahita ni muce harya hanyuma haba hariho umuganga bashikira ko ubwa mbere twarabonye umuti bitoki nk'icyambu cyo ku rusizi ubuye barahari imbere y'uko avugana n'abajejwe kugenzura imbibe abajejwe intwara umutekano icyo gihe bavuga yuko umuganga aba yamubonye yuko atangorana ateye asanze hari ikimenyetso acamushyira ku ruhande gutyo gutyo abinjira bose niko tuzogenda tubikora hanyuma hazoba muvuga imiza bene igihugu dufatanije n'abajeje intwaro n'aberenesha kiyago kugira ngo tugende twibukanya ko iyo ndwara yandukira mugabo ndahumuriza bene igihugu kuko abo tumaze kubona binjira nk'ejo hariya kuba twasanze binjira nk'abantu bacika amajana atandatu nta n'umwe twasanze yari afite ikimenyetso cy'ubushubuzi reka hose tuguma turaba dukora navuga ivyegeranyo ku munsi ku munsi kandi ngaha mushikiranganji twashizeho umugwi urimwo umushikiranganji bw'amagara y'abantu umushikiranganji bw'umutekano intwari hagati mu gihugu umushikiranganji bw'ubworozi ko naho nyene navuze yuko hanini iyo ndwara usanga iva no mu bikoko kugira ngo twese hamwe dushyize hamwe n'abasanzwe bashyigikira igihugu mu iterambere turabe yuko twakorana iyo migwi irahari tugenda turonka amaraporo ku munsi ku munsi y'ingene umunsi wagenze abinjiye ko atangorane hanyuma tubandanye dukora gutyo mugabo ndahumuriza bene igihugu yuko leta y'uburundi yashyizeho uburyo bukwiye kugira ngo bakingire
birumvikana kandi birahumuriza nk'uko mubivuze yuko hariho inzego nyinshi zimaze guhagurutswa kugira ngo iki kibazo mugifate mu minwe kandi nk'uko mubivuze ayo maraporo atangwa buri munsi biraremesha kumva ko mugikurikiranira hafi cyane mwavuze yuko nk'abaremesha kiyago n'abandi benshi nabo nyine bamaze kumenyeshwa kugira ngo batangure gutanga izo nyigisho hoba hari nka telefone sipesiyari nimero y'umurongo abantu bashaka gutelefona ko bumvise umuntu mu kibano yuko yemeye yuko afise iyo ndwara ya ebola kumbure yavuye muri congo hari nimero yoca ahamagara ko canke yohamagara umuremesha kiyago amwegereye
murakoze cyane ahanini ukuvuga turafise amatelefone imigwi ijejwe twashyizeho ku mipaka izokoresha kugira ngo bagume bavugana n'abasanzwe bari ku rwego navuga rw'igihugu icyo bita umugwi ujejwe gukurikirana mu gihugu cyose nyine bigenda hanyuma kubyerekeye abenegihugu abenegihugu ahanini twe tuzokorana n'abajeje intwaro bajya ba nyumba kumi bajya bakuru b'imitumba baheze bashyikire amavuriro murabona ikiza ni uko mu burundi amavuriro abenegihugu barayubatse leta yarabafashije ni hafi na hafi abo rero bajejwe amavuriro nabo nyine barigishijwe mbese igiye kurushizaho kugira ngo begera abenegihugu na cyane cyane uwushitse ku ivuriro barabe mbega muri ubu bushuhe uyu muntu yoba ajya avahe kuko kenshi hajya kwa muganga ku ivuriro rito barabaza ati wowe witwa ngo iki uvahe ibyo rero bituma umuntu utumye ati uyu muntu nawe bari umurundi arwaye ati mbega wowe waheruka hehe bakamenya bati njyewe nakubise aho hakurya muri kongo icyo gihe rero baheza bakamwitaho bakamenyesha kuko iyo migwi ntiri umugwi wagutse wo mu bushyikiranganji ko navuga ari nka bune intwari hagati mu gihugu umutekano uburimyi n'ubworozi n'amagara y'abantu usanzwe uri uri ku rwego rw'igihugu mugabo twashyizeho n'imigwi yo koordinasiyo hariya mu burere bw'ubuvuzi hegereye abenegihugu hanyuma abo rero turabaha amatelefone n'amafaranga yo kugira ngo bashobore kuza baramenya amakuru hirya no hino bongera bayamenyesha umugwi w'igihugu Mm, urakoze cyane tubandanye ku murongo wa telefone twakire abandi desire desire uri aho
yego ndaho Mm, ikibazo cyangwa icyumviro n'aho uduhamagariye
ndi bujumbura nagomanze mbere nk'utera gatoyi Mhm.
muri rusange ikiza cya ebola ni ingwara ikomeye cyane kandi ihitana abantu benshi mu mwanya mutoyi Mm.
Eh, mugabo kandi sinaza ko uno munsi nkamwe eh, leta itaba yafashe ibintu mu minwe Eh, yoba i- yatevye kuko ni- ni ciza cadutse haraheze igihe kana kandi kikomeza iwumva kandi kikaduka mu gihugu kibanye Ah, mugabo eh, mfatiye kuri ibyo muhinga ariko aravuga ndumva ko ariko aravuga ibintu byinshi biriko birakorwa kandi byotuma ha- habaho gukinga izo ngorane ahubwo twavuga tuti nibameriyore baduze inguvu hanini mbere abariko baramisha kiyago hagati mu gihugu eh, nibaza ko boshaho n'abandi bantu cyane cyane abantu bize iby'ubuvuzi bataba atakazi bafise bokurikiranira hagufi mu mvuma y'abantu eh, baza bavuye aha canke hariya ko no hagati mu gihugu je nibaza ko ishobora kuba yo- yobakereye ugasanga biturutse nka burya ko ama resanzo migrateur zikava aho iri ugasanga zirayizanye iradushikiye natwe ah, mu karere tuba tuherereyemo Mm, inyoni ubwo ziguruka yuko rero eh, ziriya nyoni ziguruka Mhm.
ni ukuvuga yuko rero eh, leta rero igashyiraho uburyo bukomeye cyane bibaye ngombwa mbere igasaba n'imfashanyo mu- mu makungu izotuma ikintu ico- ico kiza kuko turumva ko iyo gishitse aho kigeze gisasika kikamara abanyagihugu Mm.
hanyuma rero abo nawe ariko aravuga ko boshiraho abaremesha kiyago bagakurikirana rero n'ibyo bajya baremesha kiyago turabona bimwe mu byo bakora si bibi mugabo bashingiye kiriho n'undi mugwi w'abantu bize iby'ubuvuzi asanga atanakazi banafite banashima mbere nibo tubona ko bokurikirana kanya ku kandi i- ibiba byoturuka kuri ebola bakavuga bati turabona hari ingorane ziri canke ziriya hama nkuko yavuze ati kumbibe naho nyene Eh, ku mbibe naho nyine hari abantu usanga bajejwe gucungera kw'abinjira n'abasohoka turamenyeye kandi n'abandi bantu usanga baca mu binywabi iyo bagiye muri kongo usanga ntibaca ku mbibe zagenewe gu- ijya- ryo mu migirasiyo aho rero mvuga nti boraba bagakurikirana hakabaho iperereza rikwiye kandi ryimbitse ry'inyine abantu bagira mu ma antresoroti muri kongo murakoze urakoze cyane Eh, minisitiri ndikumana mutwe ku ijambo Eh.
kuri icyo cyumviro n'ikibazo cya desire
Eh, ndamushimiye mwenegihugu desire ku ntererano nibyo koko eh, hariho kuraba abinjira nibyo mugabo hariyo ikindi gice cyo kuraba mbega uwo muntu afite ibyo bimenyetso yoba yagiye icyo bita suvide kontakiti yagiye hamwe nande ibyo rero birahari aha aricyo no- nomuremesha kuko abantu bashaka ko tuzokorana mugabo abantu bashaka ko tuzokorana mugabo n'abajejwe intwara ahanini nabo nyine tuzokorana ariko ahanini bisaba uburyo butari buke mugabo twe twafashe ingingo yo guhera aho tubona hoshobora kuboneka uwo twikeka ko eh, iyo ngwara kandi tukaremisha bene igihugu kugira ngo bagumye baremye babandanye imirimo yabo kuko ni indwara n'ibyo yandukira kandi yica n'ingoga mugabo harya nicyo leta ibereyeho umwe wese yoterera kandi yavuze ikintu cyiza kizajya abantu baca mu bintu babi na cyane cyane aha duhana uriwe n'igihugu cya kongo ndetse nababwiye yuko aho bukera eh, abajejwe umutekano eh, hamwe n'inkono yo hagati mu gihugu twamaze kubereka tuti twebwe ahantu tuzoshira abaganga bafite n'ibikoresho naha naha naha naha twari dusaba rero ko ari aho honyene abenegihugu bava muri kongo bokwinjirira ibyo rero tuzobikorana kugira ngo nibyo tuzitire kandi dukingire abenegihugu muri rusange Mhm.
hanyuma ko twoshyiraho abandi basanzwe atakazi bari bafite n'abasanzwe bari novuga nko kure amavuriro yose ari muri aka karere tuza twarashyizeho imigwi ama ekipe yama akora icyo gikorwa cyonyine atakindi bakora kandi tugashyiraho uburyo bwabo bwo kwiyunguruza kugira ngo ntihagire eh, akazica mu ryahumye mugabo tukamenyesha yuko n'izindi ndwara zibandanya kuvura muri rusange irabandanya aha rero turashima n'ingene dukorana n'abajejwe intwara y'umutekano kuko aho hose hari ayo ma ekipe y'abaganga usanga hariho n'abajejwe umutekano n'abajejwe intwaro kugira twese dufashanye turabe yuko by'ukuri ata ngorane ishobora kudushikira nga muri rusange indwara ya ebola ni indwara kandi isaba yuko n'abantu batekana kuko bashobora gusanga umuntu afite ibimenyetso afite ubushuhe acibwamwo ayogwa abantu bati usanga baracitse imbuto bavuga ngo ni ebola mugabo hari izindi ndwara zerekana ibyo bimenyetso icyo rero dusaba abenegihugu ni uko mu by'ukuri bokwirinda kwivura umuntu afise ubushuhe ntagende kwa muganga afise akamubakiye ari gucibwamo cyangwa ari ukuyogwa ntagende kwa muganga bidatevye hanyuma abaganga nabo barigishijwe ubuhinga bwo kumenya yuko hari indwara cyangwa hariho isano riri hagati y'ibyo bimenyetso n'indwara ya ebola na cyane cyane bafatiye kuri kwa kubaza utohoza ati mbega wewe bariko baramuvura akamaze ati ndewe wowe warakurikiye mu buganda wowe warakurikiye mu gihugu kibanyi waravuye mu gihugu cya kongo aho rero baca bamenya n'ingene bamwitaho muga muri rusange tubandanya amavuriro abandanya yakira abenegihugu uko bisanzwe bavura indwara zinyuranye ahanini ni uguhumeza abenegihugu yuko naho byoshika uwo muntu twitira ko indwara ya ebola agashika mu burundi ubushikiranganji leta ibiteguye kugira ngo ifatanije n'abasanzwe bayishyigikira kuko bavuga ko ari urugamba rw'isi yose si ikibazo cy'uburundi gusa ibihugu byose ibyo ngaha mu karere haba aha muri congo cyangwa ibihugu byose biri hano biri na congo zambia uganda kenya bose dufite navuga imigambi ifashanya kugira ngo hagize uwo tubona tuze tumwiteho kandi dufashanye kuko uko yabivuze nibyo koko indwara ya ebola si ibya mbere ibonetse kandi na hariya muri kariya karere mu by'ukuri yarigeze kuboneka haba mu buganda hose tuguma dukora kandi mu bushinganzi twaciye dushyiraho n'umugambi imbere navuga wagutse muri rusange kugira ngo haje indwara z'ibiza tuzigwanye mu buryo bw'amaho icyo bita gushyira mu ngiro icyo bita regrema sanitaire internationale aha rero nobamesha ni nk'iki kiza cya ebola ko ari inshuro cumi iteye mugabo novuga yuko inshuro cumi aha mu gihugu cya congo kandi hajya abaganga muri twayeho n'abarundi mbere bigeze kujya gufasha hariya muri sierra leone hagiye hariya b'abarundi ugasanga bariho n'ubu barafasha hariya iki ni kiza cya kera kuva igihumbi n'amajana icyenda na mirongo irindwi na gatandatu mugabo abantu ntibotse ikivutu leta ntikibereyeho abajeje intwaro abajeje umutekano tuba turakorana kugira ngo abenegihugu babandanye biteza imbere bakora ibikorwa by'iterambere atangoranye radiyo ijwi rya amerika isamirani iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uwo mwumva turi kumwe ni minisitiri tadendi kumana w'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu burundi ni muri cya kiganiro murisanga aho turi ko turihweza ikibazo indwara ya ebola iri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ubu bikaba bivugwa yuko igeze ku birometero amajana ane uvuye ku mupaka n'uburundi tukaba rero tuko turihweza icokogwa n'ikiriko kirakogwa kugira ngo igihugu cy'uburundi gikinge iyo ndwara ntiyinjire uh, twabemereye ko tuzogerageza no kurondera inzego z'amagara y'abantu mu rwanda naho nyine batubwire uko vyifashe n'icyo bariko barakora ni radiyo ijwi rya amerika tumira mate turagaruka
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika turi muri cya kiganiro mwumva buri munsi muri isanga uno munsi turi kutuganira ku magara y'abantu ubushikiranganji bw'amagara- bw'amagara y'abantu bufatanyije n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu oms bwasohoye itangazo kuri uyu wa mbere rivuga ko bugiye kongereza inguvu zo gukinga ikiza ca ebola ni nyuma y'aho bigaragaye ko ico kiza kigeramiye uturere two muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku birometero amajana ane uvuye ku mupaka n'uburundi mu kiganiro muri sangaro c'uyu munsi twatumiye minisitiri tade ndikumana wo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu burundi tuganira ku biriko birakogwa ku ruhande rw'uburundi kugira ngo bakinge ah, iyo ndwara ntiyinjire mu gihugu c'u Burundi Ah, n'ico abenegihugu bashobora gukora kugira ngo birinde kuyandura Ah, twariko turakira kandi abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika bashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro Uh, ministre tugarutse ku kibazo n'icyumviro ca Desire munywanyi w'ijwi rya Amerika yavuze ku bijanye n'imfashanyo uh, kumbure Uburundi bwosaba mu makungu twavuze kandi imbere yaho yuko hariho uh, n'incandago ziriko ziraha ziriko ziratangwa muri Kongo uh, ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwo nabwo bwarasavye izo ncandago kugira ngo kumbure mu Burundi zikoreshwe
murakoze cyane nibyo navuze yuko uburundi si ntiburi bwonyene turakorana n'amashyirahamwe mpuzamakungu nka oms aha turashimira kandi na shira- ikiganiro mpuzamakungu banki mondiale kuko reka n'abandi batari bake za unicef reka turakorana kandi n'amashyirahamwe yo ngaha mu burundi nka croix rouge ni benshi turi kumwe kandi n'uwo mugwi nuvuga uw'igihugu bose tuba turi kumwe kugira ngo dushyire ingufu hamwe aha rero navuga yuko mu Burundi ivyerekeye eh, ibikoresho birahari kandi turafite ibikoresho eh, vyemewe n'amategeko twahawe n'ishirahamwe mpuzamakungu OMS turafise n'ibindi bikoresho eh, leta yasanzwe yonyene yiguriye kandi uburyo burahari aha nico ca mbere dushima kuko eh, byose bikorwa n'uburyo icya kabiri ni uko ku byerekeye incansho navuze by'ukuri ko indwara ya ebola nta muti kanuni ifise ariko harabaye novuga eh, i- i- i- ha- harabaye inama eh, i geneve aho twarungitse intumwa kugira ngo turabe ingene burundi bwo- nabwo nyene bwoba bufise eh, novuga incansho bubaye bubihitse aho kugira ngo hagize uwo uwo twitwika ko canke bi- bi- ibimenyetso ah, i- i- bigaragara canke eh, ibipimo vyerekanye ko agwaye iyo ngwara nabo nyene bashobore kumuha dushobore kumuronka ku ncanco Eh, ivyo rero ni urucanco murazi neza yuko gwaje vuba fatiye kuri iki kiza cari cateye hariya mu afurika y'uburengero aho rero hariho incanco zijejwe gukingira abasanzwe bariko baravura hanyuma hakaba eh, n'abandi twuba twabonye yuko by'ukuri agwa iyo ndwara aha rero hari umugwi uriko uriga ingene hoba haraboneka incanco novuga twogumye ngaha mu burundi kugira ngo bishitse naho nyene twebwe tuzobe twiteguye mugabo muri rusangi aho ziriko zirakoreshwa ni harya bamaze kubona umu- abarwayi ba ebola aho ariho muri kongo Mhm. ego twamenyesha ko ibikorwa byo gucandaga bitegekanije gutangura kuri uyu wa gatatu no munsi nyene eh, kuko abajejwe ico gikorwa bamaze gushika mu ntara ya Beni nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu muri Kongo nk'uko mubivuze ni imiti mishasha ah, bagiye gutangura kuyikoresha uno munsi baratangura gucandaga mu ntara ya Beni birahumuriza navyo nyene Eh, tubandanye ku mirongo ya telefone twakire Innocent Innocent wiriwe neza Allô, Innocent Innocent, muratwumva Innocent, ndakeka telefone iriko iramugora Ah, tugarutse kuri mwebwe ministre Ah, ku bijanye n'iyi ngwara ya ebola ah, twihu- twiyumviriye ku kuntu umuntu ashobora kuyandukira Ah, umwana na nyina biciye mu maberebere ni ingwara ashobora ko- kwandura umwana
yego navuze neza ko indwara ya ebola yandukira biciye novuga eh, mu gifaransa bavuga contact eh, kandi izanana muri novuga eh, muri likide biologike mu mazi Amazi asanzwe ariyo ava yose.
mu mubiri w'umuntu Mm.
yumvikana rero yuko n'umwana yandura mugabo kenshi eh, tubiravye muri rusange indwara ya ebola umuntu ayigwaye eh, kibure arakira canke ugasanga aritabye imana ntibi- ntashobora kuyigumana umwanya muremure kandi hariho novuga naho yoba yabonye ko yakize yaronse kamitende hariho umwanya aguma bamusuzuma bamukurikirana kugira ngo barabe by'ukuri no muri yaba novuga mu mu- muri ya mazi y'umubiri eh, yuko baka- bakaraba neza yuko ata ata atamigira ikinyegejemo nk'aha tuvuze nko mu ntanga urashobora gusanga uwo mugera wagumyemwo nk'iminsi bika amajana atanu n'ibiri ibyo rero bikaba byerekana neza nk'uko umuntu amaze ikibazo yuko ishobora no kwandikira biciye mu bundi bu- buryo bwaba eh, mu- mu- biciye mu byumba by'irondoka aha rero nicyo gituma naho tuvuge nk'ubu dufatiye kuri ya kiriya kiza cyo muri ekwatere ahanini bari bamaze kugera ku minsi mirongo ibiri n'umwe irenga atawusubiye kwandura mugabo urabona byaciye bigorana cyahaboneka ikindi kiza aha mu buseruko bwa kongo Eh, nuko rero kugira ngo eh, mu buhinga bwo kwa muganga bavuge bati ikiza cya ebola cyahagaze hari iminsi isabwa kurindira basuzuma bakurikirana umurwayi wa nyuma gushika bavuga bati kuri iyi minsi turashobora kuvuga yuko ashoboye kugenda agasubira mu rugo ah, ashobora ku- ku- ku- kubana n'uwo bubakanye hanyuma akabyara umwana atanduye Mhm, mhm. birumvikana nk'uko mubivuze ni amazi ayo ari yo yose avuye mu mubiri w'umuntu ah, ashobora Ego.
kwandukira Ah, tu- ndabwiwe ku murongo Eh, yuko bisaba rero ko umuntu akora ku mubiri cyangwa kuri ayo mazi yavuye mu mubiri w'umuntu agwaye aho nawe aba yanduye Mm. murakoze cyane ndabwiwe ku murongo wiko munywanyi innocent yasubiye kugaruka ku murongo innocent uratwumva Mm, nduga ku ijambo innocent ikibazo cyangwa icyumviyo
ubwo mishinzwe yakumvise ko ebola yamaze abantu muri congo natwe turiko turikindira turaba ingene atakiza cubashikiyemo nabumvise ko no ku mipaka yuko bariko barasuzuma abinjira n'abasohoka hama bakabapima bakaraba uwo bagwaye n'utagwaye n'abakinjye hama nagenda none nta muti wa ebola uraboneka bwite canke hari uwo gupfupahaza gusa kuko natwe twosaba nyine mu burundi ko twaba tumaze kubugira kugira hamwe igiteye twoca twikingira canke nk'ahantu twogurira bamaze kumenya uwanduye nk'icyo kiza ca ebola Mhm, mhm. Eh, minisitiri yari yasiguye ko atamuti uhari ariko kumbure reka tumubaze niba hariyo wo gupfupfaza minisitiri kuri icyo kibazo nyine
ego Murakoze cyane.
mwikingira Eh, nibyo mu bisanzwe navuze ko ibimenyetso by'indwara ya ebola ni ibimenyetso by'izi ndwara dusanzwe eh, tumenyereye haba indwara yo gucibwamo indwara ya malariya eh, nuvuga aho umuntu abona ko agifite ubushyuhe hanyuma hari indwara nyinshi zituma umuntu ayogwa cyangwa indwara zo gucibwamo ibyo rero bisanzwe byiyerekana mu zindi ndwara byumvikana ko ibyo bimenyetso imiti ibivura irahari mugabo umuti kanuni uza kwica ujya mugera wa ebola ntawuhari nicyo gituma haca haza urucanco rwo gukinga hanyuma novuga ko ari ubuhinga burebure bwo kuvura aho kenshi imigera icyo bita virisi ahanini novuga yuko ata ata ata miti kanuni ikiza ihari kenshi rero abantu barapfufahaza ariko nicyo gituma haboneka incanco kandi twarabonye neza yuko haba muri afurika y'uburengero haba eh, aha muri congo ziriya ncanco zarabigize akamaro nayo ahandi muri rusange umuntu arakora agafata ibimenyetso by'umubiri novuga ari iri i- i- umurindi w'amaraso cyangwa bakaraba ati umuntu yabaye desidrate ni ukuvuga kubera ariko arayogwa kandi acibwamwo aratakaza amazi menshi umuntu aguma yamusubiza hanyuma akagerageza kuraba yuko eh, umurindi w'amaraso umeze neza akaraba yuko bwa bushuhe bamuhaye umuti w'ubushuhe kugira ngo bugabanuke hanyuma umuntu akarindira icyo bita traitement symptomatique mugabo muri rusange nta muti uvura indwara ya ebola mugabo hariho imiti ivura ibimenyetso byavu- byatewe n'indwara n'umugera w'indwara ya ebola
murakoze cyane rwose radiyo ijwi ry'amerika isamirana iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mu burundi tuvugira ku mirongo migufi ya short wave ni metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm turiko turaganira ku ndwara ikomeye cyane ya ebola iri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo n'uburyo ibihugu bibanyi bishobora kuyikingira uno munsi turiko turihweza ikiriko kirakogwa mu gihugu cy'uburundi turi kumwe na ministre tade ndikumana mugume ku maradiyo yanyu
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika
kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana saa cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga radiyo ijwi rya amerika isamirana iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na oriane itanga ishaka mu kiganiro muri isanga turi kumwe kandi na minisitiri tade ndikumana hajejwe amagara y'abantu mu burundi minisitiri ndikumana mwatubwiye kuri ku nzego zitandukanye mu gihugu cy'u Burundi zahagurukiye rimwe kugira ngo zirinde zirwanye na kino kiza nticinjire mu gihugu cy'u Burundi bimwe mu byo kumbure uhamagarira izo nzego gukora muri iki gihe mu gukorana n'abenegihugu ni nk'ikihe kugira ngo koko inzego zose zinywane zikorane zumvikane ku migambi ubushikiranganji bwashyize imbere kugira murwanye ebola ni nk'ibihe
murakoze cyane muri rusange dusanzwe dukorana neza kanatsinda leta ni imwe icyo dusaba abajejwe intwaro hariya hasi ni uko muri ziriya nama z'umutekano ukwama bibutsa yuko abenegihugu bakora isuku bagakaraba cyane cyane n'amazi meza n'isabune hanyuma hariho nko muri izi ntara za cibitoki intara ya bubanza intara za bujumbura kambere rumonge na nyanza na, na makamba aho ubona ko abenegihugu cyane cyane aha kuri ku nkengera za rusizi barimira hakurya muri kongo mm. e, aho rero bakaraba mbega iyo bagiye kurima cyangwa gusarura imbura biragenda gute birinde kuja hamwe n'abandi bantu basanzwe baba bashoboye kugira ingendo e, zo muri mu buraruko bwa bwa kivu mm -hmm. kugira ngo bonyene ivyo rero twarabisezeranye nyene bazobikora biragoye kubuza abenegihugu kugenderanira nitwebwe ari imbibe mugabo dusaba yuko baca ahantu hazwi hari umuganga akabasuzuma ibintu byoroshe cyane kuko hari n'ubu bakora ko mu bisanzwe ahagarara nko ku metero zitatu hanyuma agakoresha kajya kuma twavuze batera amafurashi kaza mbere yo gufasha kugira ngo ntihagire n'uwumukora ko atarabona yuko ata kimenyetso afite ibyo rero bituma imigenderanire ibandanya neza abantu babandanya bakora bikorwa muri rusange haba ukudandaza haba kujya kwimbura cyangwa kurima kugira ngo imigenderanire ibandanye mugabo duce abanyagihugu bace ahantu nabo bafashe kugira ngo borohereze abajejwe amagara y'abantu kugira ngo babasuzume hanyuma bandanye ibikorwa byabo byo kwiteza imbere hanyuma ikindi nashikiriza ni uko nk'abajejwe umutekano bazodufasha cyane kugira ngo bajye abenegihugu bava muri kongo binjiranye irya mipaka y'imigenderanire bo nyine bari barashizeho kuko si mpaka abantu bace hajya ku kivuka haboneka cyangwa ku mipaka uriko abapolisi bo muri pafu mugabo babereke muri ahantu twafashe hose tuti nibace ngaha ntibiteba twebwe ntiturasopa barazi ibyo bazanye mugabo uwo muntu banza kuraba yuko atabushuhe atakimenyetso afise hanyuma akatabandanya ari ugira dekararasiyo muri obera akayikora ari usaba impapuro zinjira bikabandanya kwa kundi nyene mugabo abaganga tuzi imbere kandi twebwe ntidupima abava mu burundi pima abinjira kuko nk'abavuye mu burundi hariya hakurya naho baba bari bahari ni ukuvuga uko abenegihugu batembera muri ibi bihugu winjiye mu gihugu baragupima usohoka mu gihugu usanga hakurya ku mupaka hariho abandi basuzuma abavuye mu mu gihugu ubu rero turafashanya ni igikorwa ni byiza cy'akarere yego Rero nda- ari- ibindi nabyo ndashima cyane ingene turiko turakorana neza n'abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano Mhm, mhm. E, none ku bijyanye n'abaganga b'abarundi cyane cyane mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bo murabarungika kumbure nko muri congo kugira ngo bihweze neza barabe ingene icyo gikorwa cyo kurwanya ebola kiriko kiragenda baharonkera ubumenyi
Eh, mu bisanzwe muri rusange nk'uko iyo ndwara yari yamaze kwibonekeza nko mu uganda eh, hariho imigwi y'abarundi twashyizeho aho baronse inyigisho muri ibyo bihugu kugira ngo bamenye neza ingene biramutse bishitse ngaha mu burundi ingene bovyifatamwo kandi turafise n'abandi bahinga harya ishyirahamwe mpuzamakungu wemes ryaraturungikiye abandi bahinga baza gufashanya n'abarundi muri iki gikorwa turiko turakora Eh, muri rusange rero turafise abaganga baba bajya babaforoma canke eh, aba abantu bwa- babinonosoye abadogiteri bafite ubuhinga eh, bwo gushobora haba gu- gu- gu- ku- gusuzuma canke gufata ibipimo canke gufata ibipimo by'amaraso kugira ngo birungike abo barahari kandi n'ubu nyene bariko bara novuga bara- ba- ko baraba- ba- babigisha kurusha kuko na cyane cyane ko twabonye ko ico kiza cegereye aha mu burundi ku mete- ku birometero amajana ane bisaba rero yuko bamaho eh, bari bagavye abo rero barahari kandi biragaragara yuko biteguye igihe hose haboneka umuntu twitega ko indwara ya ebola kuko kanatsinda yaba iyo miti yaba ibikoresho birahari eh, kandi ni n'icyo kigo cyo mu rukaramu kirahari kugira ngo ntihagire kujaragirika kubaho na za rusehaba ntihagire ahari ku buryo haba ku mupaka uwo ari wo wose niyo imuzana bambaye abaganga bambaye i- i- imyambaro yabigenewe hanyuma umuntu agashikira muri hirya kigo aheza bakabandanya ibikurikira atarinze kuja hamwe n'abenegihugu cyangwa ngo ajye nko muri karitsiye cyangwa hacike mwira Mm, urakoze cyane noneho bahari nk'inzandiko ah, kumbure ubunye ko ari mu ke- mu karuhuko kici ah, urwaruka rwinshi ruri muhira hari inzandiko bashobora kuba boronka kugira ngo bigishanye haba mu kibano ku masantre de jeune izo nzandiko bozironka kumbure nko ku biro vy'ubushikiranganji kugira ngo baje kuzigishanya ah, mu kibano ziraboneka Eh, Kureba.
murakoze cyane ntibaze rinda kuza ngaha mu bushikiranganji kuko aho bukera izo nzandiko twaraziteguye kandi ziri eh, mu rurimi rw'ikirundi aho rero zimwe zoca ku maradiyo ko twara n'abamenyeshamakuru baroroheje twarabahaye inyigisho zijyanye n'iki kiza cya ebola Ah, aho rero ku maradiyo bizohaca hanyuma hazoba n'imodoka zigenda hariya muvuga eh, mu ntara kugira ngo bagenda bamenyesha hajya ku masoko ducishe izo nzandiko eh, mu masengero eh, ya- yaba yaba- y'abakiritu abakatolika bakizwa canke bajya baba mizirima tuzobikora ku buryo umwenegihugu wese yumva ako kamo hanyuma amenye ingene ingwara ya ebola itera n'ingene yoyikingira aragira nsubiremwo menyesha abenegihugu yuko ahanini ni bya bindi dusanzwe dusaba duhamagarirwa gukora ni isuku ahanini kwama umuntu amenya yuko imbere yo gufungura canke yiriwe mu isoko canke yiriwe mu biro canke ya- yari kurima aba yagiye aramutsa abantu arakora ibi na biriya agakaraba amazi n'isabune icyo ni ikintu ca mbere hanyuma icya kabiri na cyane cyane ababenegihugu usanga bakunda gufungura nk'ibintu by'inyama akirinda koko gufungura ibikoko by'ifishi aha nicyo gituma muri rya umugwi waguye harimo n'abajejwe eh, urimi n'ubworozi bajya ba veterinere aho nabo nyine dukorana kuko bishitse ugasanga hariho n'igikoko novuga ngaho ngarema canke eh, inyamaswa iyo ari yo yose canke nk'inguge basanga abenegihugu barayisanze ahantu mu ishyamba barayifunguye aho rero byoca bigorana ni ibyo muri rusange ah, n'ahandi inyigisho bagiye kuzironsa kandi zakora tuzitanga byadufasha kandi amakabura dushyire mu rurimi rw'ikirundi kugira ngo urakoze cyane maze ishikira bene gihugu bitarinze gukorana n'ayahandi urakoze cyane igiye gukorwa kandi kuri buri wese murakoze cyane rwose minisitiri tade ndikumana wo mu bushikiranganji bujejwe kurwanya bujejwe amagara y'abantu ni mu gikorwa cyo kurwanya indwara ya ebola ntiyinjire mu gihugu cy'u burundi mwari kumwe na hohiyani itanga ishaka murakoze cyane mwese
oriyani itanga ishaka turagushimiye kuri icyo kiganiro muri sanga utugejejeho nshuti zacu